Hmm, my people not be small ti nou, as, em, em, un anot di late monthi, you understand men, late monthi when e just get R.O.I.P., you understand, when people dey se nan so e fall for betrou, mi e kon hit e back of head, you understand, when some people even come and say, ok, oh, make with the advice, so, say make you no dey enter with slippers again my people. They say murphy e get una go see video wey be say when be say one of the best the bestie When be say they did together. When be say e tok say murphy e, say not be just murphy e be dey sick murphy afolabi may e so rest in peace say im be the sick o oh, e get malaria say e get the. they even get wetin They wan go uh, uh, dem dey prepare say dem dey go act one movie say okay for mm-hmm. location say movie even drink akamu that very day uh, before movie get roip He say he drink akamu He say he get fever one nurse dey when he come dey treat when he come treat uh, eh, murphy He say that day when murphy get roip i say e go as the nurse come come country check and finish Now he can go He say baby he don't dey complain say he dey sick malaria so now he can go as dem don't treat am e say na e murphy can say okay make e go bedroom make e go put water for body o after he don't vomit say he vomit as he con enter bedroom. con say make e put water for body na e murphy con take uh, slump down. He can say dem try say dem try well well he slump down say immediately supposing that immediately say dem see am maybe something for not happen He say but na for true as e vomit finish He say make e put water for body that's why e take slump down you understand even that difference, even dey tell am say and i dey turn am say e even dey weak that day you understand me so and e come dey hurry dem say okay make dem do o say you know say tomorrow we get location uh, we get uh, the movie wey we wan act you understand me my people? so na so life be o this life e no easy o this life na so e be uh, when we nobody wey no go go bet not be for our even for old age sef when be say our parents go go e dey still dey pay for body come don know to talk of maybe somebody wey you see come leave im wife e come leave everything e come still go na there some people go still come out bad belle dem still con con dey talk uh, things wey e no dey right about the about Murphy so my correct people una go hear no be the one wey people just dey say he hit e head He just slump down He fall for bathroom na bathroom na im give am IP. no murphy was sick according to his best friend wen dem two dey together that day say e was sick dem dey ready make dem go location na una go hear for the horses mouth so im dey hurry everybody say oya oh, oya oya oya because as im take that treatment finish dem say e take injection finish Then he come say okay maybe e dey feel una know nigeria malaria na e come say okay e come eat akamu as e come eat dat akamu e come vomit am as e come vomit am e come say okay make e put water for body eh na from there now e come faint for be true, you understand my correct people, this thing go still dey say you see this rest when we no dey rest e dey affect body and again self medication I beg, make una dey try to dey go hospital you understand You no suppose i no know e dey say na nurse na he come give am injection for house but make una una go see the video by una my correct people, make una dey go hospital there is nothing like say you go hospital go look after yourself maybe if na hospital I go dat day dem go tell am say ah ogbeni you need to relax so you need to take this medication no and stay two days for hospital and no matter Why welcome to Bose Corners TV. so baba for the record I want ní ó larí mọ́lẹ̀ ni ó jàtà ní mọ́bì kan ni ó ṣubú ó Imagine. How do we clear this, sir? <laughs> Initially, people thought pé bóyá ó sleep ẹsẹ̀ ó larí mọ́ nǹkan ni but eventually ìgbà more to work, but we pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n wọ́n what's pé oh true ó wá ṣe slum nírú time yẹn ó bì ó bì ó wá lọlẹ̀ ká ní pé gbá táìmù yẹn ó léèyàn nítòsí àti àwọn tó yẹ pé ọ̀rọ̀ yẹn yé ct scan ní next ibi tí wọ́n bá gbé sí torí pé orí ni brain yẹn ti short yẹn ó yẹ kí ní ẹ̀jẹ̀ yẹn ti short ó yẹ kí wọ́n lọ gbé síbi kan wọ́n sáré isolate kó tó ṣẹlẹ̀ mògì láàárọ̀ nígbà tó mògì yẹn ó wà òkè doctor ẹ̀ máa dé and nurse ẹ̀ dé wá wò ó check ó rí pé ó wà òkè ó dẹ̀ lóun fẹ́ wẹ̀ because wọ́n prepare for production Okay. Abisogun pé àwọn cast on the twenty four pe àwọn cast ó dẹ̀ fẹ́ pe àwọn cast yẹn the next day kó lọ wẹ̀ ó dẹ̀ yẹ fẹ́ lọ wẹ̀ ìgbà tó máa fi dé bathroom kíní ẹ̀ ti jẹ́ kó cash ó true ó bì so ìgbà tó máa fi di pé kó pè wọ́n ó ti wálẹ̀ so ìgbà tó máa fi débẹ̀ tó ti di pé ó ti wálẹ̀ lóòótọ́ wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí gbé wọ́n gbìyànjú àìsàn láríwò àrètò lọ́jọ́ ṣe. ẹ bá a dárúkọ yín lẹ. ìfẹ́ olúwa Gbádégẹṣin lórúkọ mi wọ́n máa ń pè mí ní Mr Fresh. lovers asunjio bóyá kẹ́ ẹ ní nice night ó dàárọ̀. abeg na bose corners tv na be dis one if you never subscribe make you subscribe to my channel hit your notification bell so that anytime wey we dey bring videos e come una go dey see am i dey talk about every gist when e dey go on for social media nigeria royal home nigeria celebrities everything na how dey talk about so thank you so much for those one dey go dey come back god bless you so my pipo una don hear for di horses mouth say wetin happen to murphy say na so e vomit after e vomit finish e come faint na so e take go as e faint na no person when e faint go hit e head definitely not. be say just hit e head una don hear so my correct people, I beg follow me for my facebook page as boseconas tv share this video like the page make una subscribe god go bless una so my correct correct people, it is very painful may e so rest in perfect peace nobody wey no go go but it is too early